iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti na mu bagenzi turi kumwe no munsi wa kane itariki icen- itariki icenda z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na oriyani itanga ishaka muri studio gatanu ndabahaye ikaze mwese iyo amakori n'amatasi atozwa neza tuba tumerewe nabi kuko bajya baduteze ijya mitego bari bazi yuko ukwezi kumwe guheza inyuma y'amatora batazosubira guhemba abakozi uyu ni terence mbonabuca umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu ajejwe inyigisho zo gukundisha igihugu asigura akamaro ko gutanga amatagisi ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini twabateguriye amakuru mu burundi kurihishwa amatagisi kenshi kudashumbushwa iyo ober iburanije ku no kuburi no kuri- kuribwa ibiturire ku mabarabara ni zimwe mu ngorane abadandaza b'ingonzi- b'ingozi bashikirije ikigo kijejwe gutoza amakori ober hari kuri uyu wa gatatu mu nama yahuje abadandaza in- intumwa za ober n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu muri iyo nama yo guhimiriza gutanga ikori abadandaza i- i- abadandaza bashikirije ibibazo biri muri urwo rudandazwa kubera ingingo zafashwe no gukingira inyimbu inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze
ikori riva ku munyagihugu rikamugarukako uko niko terasi mbonabuca umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ajejwe inyigisho zo gukunda igihugu asigura akamaro ko gutanga ikori terasi mbonabuca atanga uburorero bwinshi harimo n'agafatira ku bihe vya politike uburundi buhitiyemwo burya aho tugiriye ingorane eh, mu matora y'ibihumbi na na cumi na gatanu iyo amakori n'amatagisi atozwa neza tuba tumerewe nabi kuko bajya baduteze ijya mitego bari bazi yuko ukwezi kumwe guheza inyuma y'amatora batazosubira guhemba abakozi abadandaza b'ingozi bashikiriza ingorane nyinshi zijanye no gutanga amakori canke amatagisi ingorane ya mbere bashikiriza ni ukurihishwa amatagisi kenshi kandi ku bintu bimwe ikibazo cy'utanga abatagisi umuntu ubu arigemura agakura umuzigo muri komine abamwo yawurihiye akabazo aho kari ni uko userutse mu yindi komine kandi ufise igitasi bashobora gushaka kukongera ikindi ico kintu twagomba kubaza rero ko igitasi ugikuye mu ikomine uri umudandaza ukagera mu yindi komine eh, bakagusaba ikindi gitasi ico kintu ntikitumereye neza umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu abwira abadandaza ko ico kibazo kizoshikirizwa umushikiranganji indare y'ico tucandike yuko ari ingorane ya gestion des barrières sur les axes routiers tucandike sinshobora kubaha inyishu ngaha rero itomoye iyo nyishu tuyishikiriza umushikiranganji abacuruzi barabaza igituma umudandaza ahanwa iyo yagiriwe n'amakosa ariko ntibigende uko kuri obr nk'umuntu yagiye kuburanira amafaranga turaja kuburanira abadandaza tugatsinda imanza mugabo iyo tuzitsinze umudandaza ntaronka inshumbushanyo mugabo iyo dutsinzwe ubr icisishirako amande nagira rero nk'uko musanzwe mutora amategeko eh, na ubr irakwiye kuzoshirako- kuzogira turiha amande iyo umudandaza atsinze kubera aba ya- aba yarenganijwe nico gituma uwo murenganura uwaserukiye umuyobozi mukuru w'ikigo gitoza amakori obr yishura ko ico arico ubutungane bubereyeho reka ubutungane nicyo bubereyeho Eh, udashize amazinda bwa burenganzira twavutse buri mu ibwirizwa shingiro uca ubitwarira hari ibintu bita domaje edomajema kubera bagutesheje umwanya baguhombeje muri sentare baheza bakagutunganiriza bagaca amande oberi kayarira kuko nayo iraburanywa abacuruzi biharage mu ntara ya ngozi bashikiriza amananiza bariko barakoreramwo imvo n'imvano nk'uko babisigura ni ingingo zafashwe hirya no hino zo gukingira imyimbu ugiye kubirangura umenga ushoye urumogi ukubera ubu biharage dufate ubikuye nko muri muyinga bakagufata uca ufungwa mu bisanzwe abadandaza b'ibiharage no muri obeyeri turariha dusabye yuko nimba urudandazwa rw'ibiharage rwabaye forode duhebe kubidandaza turondere ibindi bintu tudandaza izo ngingo ntizibuze n'ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu nk'uko babandanya kubisigura muri santeri w'ikiremba ndababajwe no kubona atahaje ngaha kubera niwe twari kwitwarira abo- ab'ibiharage oya nashaka nshaka byumve kandi mwavuze yuko abyumva urabona ibiharage tubikuye muyinga bigeze masanganzira biba biri muri ngozi ariko ugeze ingo- mu masanganzira ukagira ikibazo ikibazo ugize mubwo umushoferi atanze amahera bikarengana udatanze amahera ntibirengana nabaza yuko rero ayo mahera ariko arajya muri leta cyangwa ajya mu nyungu zabajya bariko barayatoza murakoze abayatoza ni abapolisi umuyobozi mukuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu no gukundisha igihugu avuga ko ikibazo c'ibiharage bazocigana n'abo kiraba bose hazoba ari kw'igenekerezo rya mirongo ibiri na kabiri z'uku kwezi ahitwa ku masanganzira hahurira intara za ngozi kirundo na muyinga terasi mbunabuca avuga ko bazotumirana baburamatari b'intara zose kugira bige ingene ico kibazo cova mu nzira ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika urakoze cyane jean bosco ndarurinze aho mu buraruko mu ntara ya bubanza naho abanyagihugu bariko barahabwa imfungugwa n'abagiraneza ivyo vyashikirijwe kuri uno wa kane n'umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya bubanza ku munsi ugira kabiri ishirahamwe pame n'abandi bagiraneza bariko baratanga imfashanyo z'imfungugwa dutega amatwi mugenzi wacu evariste nziko banyanka
ku munsi ugira kabiri ishyirahamwe pamu n'abandi bagira neza bariko batanga imfashanyo y'ibifungurwa mu ntara bubanza abahabwa izo mfashanyo barakenguruka kuko zije hageze ni nyuma y'aho batimburiye ivy'agatasi biturutse ku ruzuba rwinshi rwatumye imirima yuma bayubare etienne wo ku mutumba muyange muri komine gihanga ahavugwa inzara izura inzara imaze no guhitana abantu batatu mu babanyi biwe ashimira ishirahamwe pamu rijejwe ibifungurwa ku isi ryabagarukiye ko kuri uno wa kane uno mugabo wo ku mutumba muyange aharurwa mu baheruka guhunguka emwe ntabwo twumva twoshimira turashimye cyane twivuye inyuma ko n'ejo bundi botugarukira ko urabona nka- harimo nka bamwe bari bamaze kwi- kwitaba imana kubera inzara Eh, bariho bapfuye mu batatu n'abandi bagoyagoya ariko ko batugarukiye ko ubu bamwe barahembuka hari abatava muhira hariho abarwaye nye- nyene byanse nta tasha dushoboye ntitugira aho turima baduhaye amazu ntitugira aho turima barutwa nayo inosa wo ku mutumba rugunga muri komine gihanga arashima nawe niyo mfashanyo avuga ko hari abandi bataronse bakwiriye kugarukirwa ko hamwe atagikozwe bashobora kwitaba imana amatwebwe nk'uko baje gufasha uno munsi aba bagira neza imana ibahezagire cyane ariko hagiye guhembuka bamwe abandi bagiye gupfa kuko muri iyo zone ah, mu- kuri uwo mutumba wa muyange hasanzwe hubakiwe abantu amazu nk'amajana atatu cyangwa atatu n'imwe hariho rero n'ikindi gisagara kiri iruhande yabo na conyene a- kitari kitigeze cubakirwa ariko ari abantu b'abakene bakiba muri nyakatsi kandi abo bantu ntibafise n'aho barima oya abo bantu ntibaza kuronka kuko no mu baharurwa abo bantu ntibaharurwa kuko iyo baje baza kuraba abo bantu bubakiwe ayo mazu ariko abatubakiwe ayo mazu ntibanaharurwa ibifungurwa bigizwe n'ibiro mirongo itatu n'umunani bitangwa kuri buri muryango nivyo gufungura mu kiringo c'imisi cumi n'itanu nkibara keribera umukozi wa pamu ajejwe ivyo gutanga imfungurwa zihuta yabwiye ijwi rya amerika ibigize ivyo bifungurwa ku muryango dutanga ibiro mirongo itatu n'umunani n'utugarama turenga bigizwe n'ibigori ibiro mirongo ibiri n'indwi ibiharage ibiro cenda amavuta ikiro kimwe n'amagarama amajana ndwi- amajana umunani mirongo indwi n'atanu n'umunyu amagarama amajana atatu mirongo indwi n'atanu ni ibifungurwa zikwije iminsi cumi n'itanu eh, kugira ngo zibasa- zibafashe kwiyunguruza muri iyo minsi Eh, dutegekanya kuzobongera utundi amezi atatu yikurikiranya iyo mfashanyo ntikengurukwa gusa n'abayironkejwe eka n'abajeje intwaro barashima ko abo barongoye bagiye gutora mitende umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara bubanza nitunga asiteri avuga abariko bagarukira ku bageramiwe na kigoyi n'igitigiri c'abategerezwa gufashwa muri ino minsi hariho ababandanya biyungunganya pamu umukuru w'inama nshingamateka umushikiranganji w'umutekano yaraje eka n'abandi bariko bariyungunganya za karitasi kugira ngo bagarukire ku banyagihugu bamerewe nabi uyu mu makomine yasinzikaye ubu imiryango yose hamwe harugwa irenga gatonya ibihumbi bitatu nivyo biharuro dufise uno munsi mu makomine gihanga bubanza na mpanda naho umuhanuzi wa buramatari w'intara bubanza ashima iyo mfashanyo yihuta abona ko abanyagihugu batoguma bateza amaboko abasaba kuvomera imirima bakanijukira kurima imboga mu turima two mu kigo kugira bagwanye inzara batarize kuzera inze uruzuba rwatse mu burundi rushobora kuba rwaratumye abarundi bagera ku miliyoni zitatu bageramirwa n'inzara mu mpera z'agatasi ibiharuro bishikirizwa n'abakozi b'umuryango kwahuje utabara imbabare mu burundi abo bagaharurwa mu ntara indwi kuri cumi n'umunani zigize igihugu c'uburundi ibujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika tukivuga ku bibazo by'inzara mu ntara ya karuzi komine nyabikere hagati mu burundi haravugwa inzara iturutse ku ruzuba rwatse umwanya muremure ku mutumba wa maramvya wo muri iyo komine abagabo mirongo itatu na babiri nibo bamenyekanye ko bataye bagahunga batinya kugwa mu bana iyo nzara nyine yatumye bamwe mu banyeshuri biga kuri uwo mutumba baheba amashuri abandi nabo bagasiba ishuri iminsi myinshi ni inkuru ya fidel d'antoine sabimana
umutumba wa maramvya ari nawo munini kandi wo abanyagihugu benshi muri iyo komine ya nyabikere mu ntara ya karusi niwo wasinzikaye gusumba iyindi mitumba igize komine ya nyabikere abanyagihugu bamwe bashonje usanga bicaye ku kazuba imbere y'amazu yabo bihebuye batazi ico baza gushira munsi y'iryinyo maragarita bucumi twamusanze ari hagati y'abuzukuru biwe bane yasigiwe n'umuhungu wiwe yicaye hanze ku muhani we ku mutumba wa maramvya imbere mu nzu atakotsa igafumba yarayaze n'ijwi rya amerika twarahwereye twarapfuye urupfu rubida nacyo tukivuga usigara aho kwambaza imana ibintu byarumye byarapfuye yego utwo ni utuzukuru twawe yego oh aho nta na kimwe adufise nta na kimwe kibaho n'utu tumarayika tuza turahwera uko nyine ubona none tukironka iki ibintu byarahwereye nta mfungurwa zihari dawe oya ni ukuri noneho naho mwibonera ikijumbu ntaca akumva ati ntakariho ibindi byose urabona byaratikiye Elia bangira inama arongoye umutumba wa maramvya aremeza ivy'iyo nzara yatubwiye uko ibintu vyifashe n'ico asaba bagira neza kubw'iyo nzara urabona ko ikibazo cy'uruzuba ingorane zihari bakoze ku musasiro imvura imaze kugwa gatatu konyene abanyagihugu nabo imirima yose bateye yarumye kuva hakurya mu mutumba wa nyarunazi kugenda kuza mu maramvya imvura ntabwo uno mwaka inzara nayo iramaze kumara isa n'iyiko iramara abantu indwara z'ibyaduka mu burenga zateye hanyuma ikigira kabiri abantu baramaze guhunga tumaze guhungisha abantu barenga mirongo itatu na babiri bahunga inzara hanyuma ikindi nacyo nta munyagihugu aronka haca akagero kubera ko aho bagiye guca akagero hose uruzuba rwarateye icyo abenegihugu bifuza bifuza yuko bogira abagira neza boza bakabafasha bakabagarukirako bakaraba yuko boronka utwo barya bakaronka n'akabutura kabwe bisanzwe n'ibyo bya mbere mbona ko yokwihutirwa kugira ngo ibindi byose bije mu ngiro twavuye tuja kuraba abana rugo basizwe n'abagabo babo bakaja gupagasa muri tanzania abayazwe n'ijwi rya amerika bose bavuga ko basigaye mu bunyakamwe kuva abagabo babo bagiye kuko atagisahiriza sibo niyo merida ari muri abo bana rugo umugabo wiwe hacindwa izibira agiye aho yavuze ko agiye mu gihugu ca tanzania ingorane ziriho nyene ko birashika uri umuntu w'umugore ukabura nk'umunyu ukabura utuvuta ushyira muri za sombe ko umuntu arihangana ntibitworohera mugaka ariko tubayeho tubyakira uko biri n'ubu ikibazo mbona afise nuko atakavu nzoronka atambuto nzoronka ngo ngo ndime yaba hari nawe yokwirutsa agasuma siliviya ntawumenya haciye ukwezi umugabo we wagiye kurobera mu gihugu kibanyi ca tanzania bajanywe n'ubukene murabona ngaho iwacu ubugene noneho n'akavura murabona yuko kanase aha murabona ukuntu tumerewe murabona ingene hameze aha twahora turimo tukaronka utwo turya ibigori bikaza raba ukuntu bimeze bajyanywe n'ubukene
bavuze ko bagiye
tanzania akunda ntacyo twiha nka tujya tuharage ubona tujya ku mbuga aha ndadukuye mu murima munini nta n'utwo narushe ndatono turashonje rwose yego ene birarenze ko ubunyakamwe dufise n'inzara byose yamfasha ari hari agaheza akagenda gusuma biragoye yego turetse abo barobera baja muri tanzania abanyagihugu bo mu maramvya bavuga ko hari abatera baja mu zindi ntara zicifashe bashobora kuronkaho baca ingero izo ntara ni makamba mu bumanuko bw'uburundi hamwe n'intara ya rumonge imaramvya muri komine ya nyabikere mu ntara ya karusi fidel d'antoine sabimana ijwi ry'amerika iwanyu mu ntara kwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda leta irafite uburenganzira bwo kwimura abanyagihugu ku bwinshi ku bw'inyungu rusange abanyagihugu nabo barafise amategeko abatunganiriza igihe aba- batumvikanye ku giciro cy'amatungo yabo mugenzi wacu eugenie mukankusi yaganiriye na bwana mugisha eh, frank wo mu ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko legal aid mu rwanda mushinga nahe mugisha aratangura avuga bimwe mu bibazo byibonekeje mu bushakashatsi bagize kuri icyo kibazo tubatega amatwi
ibibazo by'ingenzi twagiye tubona ni uko harimo abantu eh, batari bakeya mu bo twabajije nakwibutsa yuko ubushakashatsi bwacu twabajije abantu bagera ku gihumbi na magana atatu eh, bakozweho n'iki gikorwa cyo kwimura abantu ku bw'inyungu rusange mu gihugu hose Eh, abantu rero bagera kuri mirongo inani eh, ku ijana ry'abo twabajije eh, batugaragarije yuko eh, batishimiye ibiciro bahawe eh, bijyanye n'imitungo yabo icyo ni kimwe mu kibazo twabonye ikindi kibazo nanone eh, twabonye eh, ni abantu eh, bagiye benshi batugaragariza yuko biriya bihe bijyanye no kuba bakwishyurwa amafaranga yabo biteganywa mu itegeko ariyo eh, amezi ane iminsi ijana na makumyabiri bitagiye byubahirizwa Eh, ugasanga abantu barakererewe ku buryo icyo gihe twagiye tunareba ah, mu myaka yagiye itandukana aho twahereye muri bibiri na karindwi kuva ariyo tegeko rigiyeho ah, dusanga koko icyo gihe haragendaga habaho ubukererwe butandukanye impuzandego muri bibiri na cumi bibiri na karindwi eh, twasanze yari amezi mirongo itatu n'umunani eh, y'ubukererwe kugira ngo umuntu yishyurwe Eh, cyokora byagiye bihinduka uko imyaka yagiye ikurikirana kuko muri bibiri na cumi na kabiri twasanze icyo gihe abantu bishyurwa mu mezi icumi bibiri na cumi na gatatu dusanga ari eh, bisubiraho inyuma biba amezi cumi na kumwe eh, bibiri na cumi na kane eh, bigenda bigabanuka ariko icyo kibazo tugenda tukibona yuko eh, habaho ubukererwe mu kwishyura kuko aya mezi twagendaga tuyabara dukurikije igihe abantu batubwiraga bishyuriwe uh, uhereye igihe basinye amafaranga yabo icyo ni ikibazo cya kabiri ikindi kibazo cya gatatu twabonye ni uko abantu benshi eh, nanone bagiye batugaragariza yuko uh, batamenye neza iki gikorwa cyangwa se batagizemo uruhare eh, cyane cyane mu ntangiriro zacyo uh, kuba ba- babasobanura neza uyu mushinga eh, icyo uwo mushinga ugamije eh, inyungu bazawubonamo nk'abaturage ahubwo bakabona Ah, inama iteranyijwe baje kubabwira gusa bati imitungo yanyu izatangira kubarurwa igihe iki n'iki ariko batabanje kumenyeshwa ibijyanye n'icyo gikorwa ndetse n'inyungu abaturage babifitemo Eh, icyo nacyo twagiye tukibonamo ah, nk'ikibazo Ah, hanyuma hari n'aho twagiye dusanga ikindi kibazo ni uko ah, nko- nka- nko- nko mu ntara ah, y'iburengerazuba aho abaturage bari barabwiye kwimurwa hanyuma hagashira igihe kinini inyuma bakaza no kubwirwa yuko uwo mushinga wo kubimura bahagaze kandi nyamara bari bamaze igihe nta kintu bemerewe gukorera ku mitungo yabo batahabwa uburenganzira bwo kuba bakubaka cyangwa se kugira ibikorwa birambye inyuma bakababwira bati birahagaze baratakaje byinshi aho naho twasanze ari ikibazo hanyuma ah, mu mu- mu karere ka ka bugesera twasanzeho ikibazo cy'abaturage hejuru y'uko gutinda kwishyurwa ah, hajemo n'ikibazo cy'umutekano kuri bamwe eh, bari basigaye aho hantu Eh, nimba hari abaturage tuvuge bari baturanye ingo mirongo itatu hanyuma hakagenda hishyurwa wenda icumi abandi bagasigaraho Eh, cyangwa se hagasigara batanu ugasanga batangiye no kugira n'ikibazo cy'umutekano abana kuvuga kujya gutashya cyangwa se kuvoma ibyo byose eh, biri mu bibazo twagiye tugaragarizwa muri icyo gihe twagendaga eh, twakoraga ubushakashatsi hanyuma eh, nanone ku rwego rw'imitungo abaturage bagiye batugaragariza yuko habayeho guhinduka mu byo babonaga nka reveni cyangwa se inkamu ku byo binjizaga twabonye abaturage bagera kuri mirongo itatu na bane batugaragarije yuko habayeho kumanuka mu birebana n'ibyo binjizaga cyane cyane ahangaha ni abantu bari batuye mu mijyi bakaza kwimurirwa hirya y'imijyi aho batugaragariza yuko icyo gihe babaga bari mu mujyi babonaga uburyo bakora imirimo iciriritse nimba ari umukecuru akaba yabona akazi tuvuge ko gukubura ku muhanda cyangwa se kugira ahantu hakorera isuku hafi aho ngaho bakagira amafaranga bamuha ariko akavuga tuba ahantu nimukiye mu cyaro twese turi abantu bari ku rwego rumwe biragoye ko wabona n'umuntu uguhereza akazi kugira ngo agire icyo aguhemba bagiye rero abagera kuri mirongo itatu na kane batugaragariza yuko habayemo kumanuka mu byo binjizaga ku kwezi
ibibazo ndumva ibibazo ari byinshi mwagiye mubona none ubwo umuntu amenya ate ko hari amategeko mwari muvuze muti guhera itegeko rigiyeho mu bihumbi bibiri na karindwi ko mwatangiye gukora nyine ubwo bushakashatsi ahantu hatandukanye umuntu amenya ate mu bijyanye n'amategeko ko afite itegeko rimurengera
nk'uko mwari mubivuze ubundi mu rwego rw'amategeko baravuga bati iyo itegeko ryasohotse rigatangazwa mu buryo bwemewe mu igazeti ya leta ubundi ni uko buri muntu wese yakagombye kurimenya ariko turabizi neza yo kuvuga ati yakagombye kurimenya ntibihagije nubwo riba rimureba ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bigenda muri puratike ntabwo ariko itegeko risohotse abantu barimenya izo ubundi ni inshingano zacu nk'abantu bakora mu miryango itegamiye kuri leta hanyuma zikaba n'inshingano za leta gufatanyiriza hamwe kugira ngo dusobanurire abaturage amategeko aba yasohotse amategeko abarengera kugira ngo bamenye uburenganzira bwabo bamenye uburyo bwo kubuharanira ndetse n'inshingano nanone zabo zikwiye muri ayo mategeko aho rero navuga yuko hari ibyagiye bikorwa ariko mu by'ukuri n'ubushakashatsi bwagaragaje yuko iki nacyo kiri ikibazo abaturage batarasobanukirwa neza ibijyanye n'uburenganzira bwabo ndetse n'uburyo bwo kubuharanira muri iyi gahunda yo kwimura abantu ku bw'inyungu rusange
none se ubwo ni iyihe nzira umuntu anyuramo kugira ngo aharanire ubwo burenganzira bwe ku giti cye tuvuge iyo abona hari ikintu kidatunganye mu buryo yimurwamo nk'ubwo mwari muvuze muti nk'abantu bishyurwa hashize amezi icumi bagombaga kwishyurwa mu mezi ane hari ibikorwa nyine bihagarara nk'uko mwari mubivuze umuntu yiyambaza iki yabigenza ate yabonye nk'ubwo atishyuwe kugira ngo abashe gukomeza ubuzima bwe nk'uko byari bisanzwe navuga yuko ubu ngubu hari itegeko rya bibiri na cumi na gatanu ryatowe rimwe z'ukwezi kwa gatandatu bibiri na cumi na gatanu ryerekeye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange zigenda zigaragaza uburyo butandukanye ndetse n'inzira umuntu ashobora kwitabaza mu gihe hari ibyo atishimiye ku bijyanye no kwimurwa ku bw'inyungu rusange urugero wenda nko kuri icyo mwari muvuze muti umuntu nimba aramutse akererewe kwishyurwa amafaranga ye ntibayishyure mu by'ukuri iri tegeko ubundi icyo riteganya iyo urebye mu ngingo yayo ya mirongo itatu na gatandatu ivuga yuko umuntu agomba kwishyurwa mu minsi ijana na makumyabiri bamaze kwemeranya igiciro kijyanye n'indishyi yahabwa itegeko rero rikavuga yuko ubundi iyo minsi ijana na makumyabiri irangiye mu by'ukuri ya gahunda yo kwimura umuntu ku nyungu rusange ubundi bitaye agaciro kereka uwimura n'uwimurwa bongeye kubyumvikanaho ariko ubundi kwimura iyo gahunda ibitaye agaciro ubundi bakagombye kongera gutangira bundi bushyashya iyo rero ni inzira imwe umuturage yashyiriweho mu by'ukuri ashobora we gutangira ibikorwa bye bundi bushyashya apfa kuba ya minsi ijana na makumyabiri yarangiye amafaranga yatayahawe hatanabayeho n'ubwumvikane hagati ye n'umwimura iyo ni inzira ya mbere hanyuma nanone indi nzira ya kabiri wenda navuga yashyizweho n'amategeko ni uko mu ngingo nanone ikurikiraho ya mirongo itatu na karindwi y'aya tegeko iteganya n'indishyi ku muntu utishyuwe ku gihe ya mafaranga y'indishyi ikavuga iti agomba guhabwa indishyi ya gatanu ku ijana k'imitungo yagombaga kwishyurwa ni ukuvuga ngo haramutse habayeho ubukererwe hanyuma bakumvikana yuko icyo gikorwa cyo kwimura umuntu ku nyungu rusange gikomeza icyo gihe itegeko riteganya yuko agomba guhabwa indishyi za gatanu ku ijana k'agaciro k'aya mitungo ah, nk'indishyi y'ubukererwe ariko none ibyo byose binavuyeho n'ubundi itegeko riteganya inzira y'urukiko ni ukuvuga ngo iyo hari ikintu kitumvikanyweho cyaba ari mu kugena agaciro k'imitungo eh, cyaba ari eh, kuri ibi ngibi ubukererwe eh, mu gihe wenda indishyi idatanzwe icyo gihe itegeko ryemerera umuturage yuko yagana inzira y'urukiko hanyuma urukiko rukaba rwafata icyemezo ah, ku cyifuzo cye ibyo rero abaturage eh, izo ni inzira ziteganyijwe Eh, no ku bijyanye uretse n'ibi wenda byo kwishyurwa cyangwa se ubukererwe ariko no ku bijyanye n'igikorwa ubwacyo cyo kwimura umuturage ubundi umuturage itegeko rimuhereza uburenganzira bwo kuba yanasaba eh, yuko icyo cyemezo kijyanye no kumwimura bitewe n'impamvu zitandukanye wenda mu gihe abona yuko eh, kitanyuze mu buryo cyangwa se impamvu zitangwa atari atari zo icyo gihe yemerewe kuba yakwandikira urwego rwisumbuye eh, ku rwafashe icyemezo cyo kwimura arusaba yuko icyemezo cyo kwimura cyasubirwamo izo zose rero ni ibiteganywa mu itegeko aha ngaha umuturage ashobora kuba yakwitabaza mu gihe hari ibitamunogeye muri iyi gahunda yo kumwimura ku bw'inyungu rusange ni iki barimo guteganiriza abangaba batarishyura nk'abo mu karere ka bugesera harimo mw'abantu b'inshuti zanjye zi nabo nyine bagitegereje icyo barimo kubategekaniriza kugira ngo babishyure vuba vuba kuko nabo baba bafite ibibazo byinshi bahanze kaba bashaka gukora Ye, urakoze cyane pascal ngewe icyo navuga kuri ibyo byo kwimura abantu ni ku nyungu ya leta hari aho bigaragara ko bitinda cyane biragaragara hirya no hino ko bigenda bigafata nk'imyaka nk'iyo ngayo Eh, ntabwo ari inyungu za leta ariko ni inyungu rusange z'abaturage na- n'iz'igihugu
aha urakoze Ye, cyane eh, Bo- hari aho bige- batinda nk'imyaka ikarenga ingahe kandi nk'abaturage barabahagaritse nko gukora nk'ikintu aho ngaho ba- barabimwe mbese barababwiye ko nta kintu ba- ba- ba- bakoreramo mm, ndumva leta aho ngaho naho ya- yajya itanga igihe ntarengwa ku baturage mbega bakabyumvikanaho hakaba ubufatanye hagati y'abaturage na leta muri rusange mm. icyo ki- icyo gihe ariko kirahari yamaze kutubwira bwana mugisha yaramaze kutubwira iminsi ijana na makumyabiri niba nibuka neza Aha.
Eh, Eh, reka eh, iki- ikibazo cyawe cyari icyo ngo muhe umwanya ku busubize eh.
Ye, urakoze cyane Ernest Eh, bwana mugisha mwumvise ibibazo pascal yabajije na Ernest byose birahuriza ku kintu cyo kutishyurwa vuba nagira ngo mubasubize Eh, ku bijyanye n'ikibazo cya pascal eh, abaza ati igiteganyijwe bariya baturage baba batarishyurwa kugira ngo nk'uko twakomeje kubigenza ndetse n'ubu ngubu eh, icyo turimo gukora ku ruhande rwacu ni ugukomeza gukora ubuvugizi ni ugukomeza kuvugana n'inzego bireba inzego za leta inzego eh, zimura abantu kugira ngo itegeko rishobore kuba ryakubahirizwa hanyuma ku rundi ruhande nanone tukamenyesha abaturage uburenganzira bafite kuko eh, umuturage nimba abona wa muntu atarimo kumwishyura agashira amezi ane atandatu eh, umwaka nk'uko bari babivuze icyo gihe hari icyo amategeko ateganya aho rero twebwe eh, turakora ku mpande zombi eh, gukora ubuvugizi kugira ngo ah, abimura abantu bubahirize ibyo amategeko asaba ariko noneho nta muturage nawe tukamenyesha uburenganzira bwe ku buryo ashobora kuba yakwiyambaza ubure- ubwo burenganzira bwe mu gihe abona yuko atishimiye uko ibintu bimeze Eh, aho rero navuga yuko eh, ku bijyanye n'ikibazo cyihariye cyahariya i bugesera hari ibyagiye bikorwa n'inzego zitandukanye hari nabo twagiye natwe tuvugana nabo mu biganiro bitandukanye n'ubu ngubu kandi turacyabikurikiranira hafi eh, kugira ngo turebe yuko abaturage ba- ba- batarenganywa kandi itegeko ryo riteganya eh, rya- ryakubahirizwa
aho ni naho rero turen- turangije ibiganiro n'amakuru twabashikirije muri kano kanya turashimiye fatima kararare masi yadufashije kuvyegeranya turashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka tubibutse rero ko mushobora kubandanya kumviriza no gusoma amakuru y'iradiyo ijwi ry'amerika kuri site yacu ya interineti aderesi yacu ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com